Én rádió, és vigyám mérik. radiyo ijwi ry'amerika ivuga iri washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda inshuti zacu mwaramutse amahoro ikaze kuri radiyo yanyu muri kumwe na fidel niyongabo ayoboye ibiganiro leta ya tanzania yaratanguye guhiga impunzi n'abimukira boba barabonye ubwenegihugu n'akazi muri leta mu buryo buciye ku biri n'amategeko bagiye baca babata mugasho kazogenda kurondeza mugasho kagenda nk'igifura nyamusivya bakakubwira ati uwo muntu ntawe twigeze tubona abantu basohoka ikambi barabica bakababohera ku biti kubera ubuzima izo ni zimwe mu mpunzi z'abarundi ziba muri tanzania ekipe ya dinamo yari yaserukiye uburundi mu nkino za basketball africa league i pretoria muri afurika y'epfo yarasezerewe mu rwanda sentare yungururizwamo imanza y'i kigali yarabunanishije urubanza rw'umumenyeshamakuru Dieudonne Niyonsenga azwi cyane cyane ku izina rya Cuma Hassan atahari. Aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye ni mu kanya gatoya cyane ntimuje kure. Dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe kandi dushikizwa na Geoffrey Mutagoma.
igisirikare cya leta zunze ubumwe za amerika cyatangaje ko cyagabye ibitero by'indege z'intambara mu majyepfo ya somaliya bigahitana abarwanyi batatu bo mu mutwe w'iterabwoba wa al-shabab ibiro bikuru by'igisirikare cya amerika kiri ku mugabane wa afurika africom byatangaje ko byagabye icyo gitero tariki icumi z'uku kwezi bisabwe na guverinoma ya somaliya igisirikare cya amerika cyemeza ko ibyagaragaye mu ikubitiro byerekana ko nta basivili baguye muri icyo gitero cyabereye mu karere ka shabel mu birometero mirongo irindwi na kimwe avuye mu murwa mukuru mogadishu iki gitero ni icya gatanu ingabo za amerika zigabye muri somaliya kuva uyu mwaka watangira mu mwaka ushize amerika yagabye muri somaliya ibitero nk'ibyo bigera kuri cumi n'umunani itangazo ryashyize ahagaragara iby'icyo gitero ntiryavuze niba cyaragabwe ku barwanyi basanzwe ba al-shababu cyangwa niba ari ku bayobozi babo hagati aho ingabo za somaliya zavuye mu mijyi ibiri zari zambuye abarwanyi ba al-shabab umwaka ushize nk'uko byemezwa n'abahatuye n'ubuyobozi bw'ingabo za somaliya
washington ijwi rya amerika amasezerano mashya hagati ya somaliya na turukiya mu byerekeye imicungire y'umutekano w'ibinyura mu nyanja aragendaho ijambo turukiya mu karere k'ihembe rya afurika ibi biratangazwa n'abahanga mu bya politiki n'umutekano muri ako karere mu kwezi gushize inteko ishinga amategeko ya somaliya yemeje amasezerano y'imyaka icumi hagati y'ibihugu byombi muri aya masezerano turukiya izarinda igice cy'inyanja y'ubuhinde kigenzurwa na somaliya n'ikigobe cya den inafashe gutoza no guha ibikoresho bya gisirikare abasirikare ba somaliya barwanira mu mazi nyuma y'ukwezi aya masezerano asinywe abasirikare ba turukiya bamaze kugera muri somaliya abasesengura ibya politiki n'umutekano bakemeza ko byinshi bigiye guhinduka muri aka karere Elem Elis wo muri kaminuza ya Ankara muri Turkiya ni impuguke mu byerekeye Afurika
ibi bizoha Turkiya akaryo ko kugira ijambo mu karere k'ihembe rya Afurika kuko ibihugu byose ibyo mu Kigobe ibyo mu burengero bw'isi harimo n'Ubuyapani byose bikorera muri Djibouti byumvikana rero ko byose biriko biragerageza kwiteza imbere cyane cyane mu butunzi bwabyo rero na karyo turikiya nayo nyene ironse
izi mpuguke zibona ko muri aya masezerano hazabaho imikoranire idasanzwe mu rwego rwa gisirikare hagati y'ibihugu byombi
ni amasezerano yibanda ku bubasha bw'ingabo za turukiya mu byerekeye umutekano wo mu mazi n'uturere twihariye mu by'ubukungu cyangwa imirongo ntarengwa yihariye mu mazi ya buri gihugu bizafasha ibihugu by'inshuti nabo basangiye ubucuruzi nabo kubyubahiriza kandi nk'uko bizi urugero nka somaliya imaze igihe ihanganye n'ikibazo cy'abantu basahura amato mu nyanja
indege zitagira abapilote zikorwa na turukiya zikoreshwa na etiyopiya na somaliya mu ntambara zo kurwanya abateza umutekano muke muri ako karere kugeza ubu turukiya yashoboye kugumana umubano mwiza n'ibihugu byombi ariko abahanga mu by'umutekano na politiki basanga aya masezerano ashobora guta umubano wa somaliya na etiyopiya urushaho kuzamba tugarutse ku mugabane wa afurika urukiko rwo muri uganda ejo kuwa kabiri rwanze kwakira ubusabe bw'umuryango w'abashaka gukora ubuvugizi ku babana bahuje ibitsina bwo kwandikwa ngo uwo muryango ukorere mu gihugu ku mugaragaro byatangajwe n'umunyamategeko wunganirira itsinda ry'iyise Sexual Minorities in Uganda ryagejeje ubusabe bwo kwandikwa k'uyu muryango ku nshuro ya mbere mu rukiko rukuru mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ni nyuma y'uko ushinzwe kwandika ibigo n'imiryango ikorera muri icyo gihugu yanze kubandika ngo bahabwe uburenganzira bwo gukora ku mugaragaro avuga ko uwo muryango udakenewe yavuze kandi ko uwo muryango uteza imbere inyungu z'abantu bafite imyitwarire itemewe n'amategeko muri uganda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'ibiri guverinoma ya uganda yahagaritse imirimo y'uwo muryango kuko utari ufite uburenganzira bugenwa n'itegeko bwo gukorera mu gihugu imibonano y'abasangiye ibitsina ntiyemewe muri uganda kuva mu gihe cy'ubukoroni ubwo icyo gihugu cyategekwaga n'abongereza mu kwezi kwa gatanu umwaka ushize icyo gihugu cyemeje rimwe mu mategeko aremereye arwanya imibonano hagati y'abasangiye ibitsina urubanza rwaciwe kuwa kabiri rwari mu bujurire nyuma y'uko uyu muryango utsinzwe mu rukiko rw'ibanze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa pamu ryaraye ritangaje ko niritabona indi fashanyo ritazabasha gukomeza gufasha abanyasudani barerwa mu magana bari muri cadi kuva mu gihe cy'umwaka umwe ushize intambara yadutse muri sudani abaturage b'icyo gihugu bagera ku bihumbi magana atanu bahungiye muri icyo gihugu nyine banyuze ku mupaka w'ibihugu byombi uri mu butayu muri iki gihe igihugu cya cadi ni kimwe mu bifite umubare mwinshi w'impunzi ku mugabane wa afurika impunzi ziri muri icyo gihugu zose hamwe zigera kuri miliyoni imwe ariko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa riravuga ko rifite ibibazo bikomeye mu kubabonera ibibatunga bose pam iravuga ko abatari bake muri bo basigaye birenze umunsi batabashije gufungura hafi icya kabiri cy'abana b'impunzi bavuye muri sudani bari munsi y'imyaka itanu bafite ikibazo cyo kugira amaraso make mu mubiri kubera imirire mibi
mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa interineti www akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com no kuri youtube instagram na facebook voa radiyo yacu kanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini ekipe ya dinamo yari yaserukiye Burundi mu nkino za basketball africa league yakoze amateka yo gusezerwa mu ihiganwa kubera yanse kwambara impuzu zitegekanijwe umuyobozi wa bal amadu galo fal avuga ko yarenze ku mategeko agenga ihiganwa desire yatunga imana yaduteguriye inkuru y'imvaho kuri wa kabiri igenekezo rya cumi na kabiri niho amadu garofari yandikira umugwi wa dinamo ko kuwe mu mahiganwa kubera udakurikiza amabwirizwa agenga iryo higanwa ishyirahamwe rya basketball mu burundi ryari ryasabye dinamo gukinisha imyambaro yayo canke bagakina bafutse ahanditse visit rwanda nk'uko babigize mu rukino rwa mbere dinamo rero ntiyemerewe gukina urukino rwayo rwa kabiri rwari kuyihuza kuri wa kabiri na petro do rwanda yo muri angola kubera ku guca kubiri n'amategeko amategeko y'iryo higanwa nk'uko abarongoye bari babimenyesha nuko iyo umugwi utewe mpaga kabiri ucukugwa mu ihiganwa ari navyo vyashikiye dinamo iyo ngingo y'abarongoye basketball africa league yakiriwe nabi cane na bamwe mu bakunzi b'umukino w'intoke wa basketball mu burundi bamenyesha ariko ko abakinyi bakoze ivyo bategerezwa yamara ko uwo mugwi wa dinamo wahemukiwe n'abategerezwa kuwushigikira nk'umukunzi wa siporo n'ibintu bibabaje cane bigoye no kwakira bitagira insiguro bitagira uko umuntu yovyita mu gihe uravye abakinyi ingufu baba barakoresheje kugira bashike kuri irya nivo yo kuja muri kompetisiyo nk'iriya uravye ekipe uburyo iba yakoresheje ariko vyose bikagwa mu mazi ku muntu umwe bitavuye ku buyobozi bwa ekipe bitavuye ku bakinyi ahubwo bivuye ku buyobozi bubi bwa federasiyo mbere n'igihugu ni kuki baretse ekipe nka dina igiye kwitabira ihiganwa rya bare kandi bazi yuko iyo bare ifise sponsor ya visit rwanda ifise sponsor ya rwandair bayiretse gute ikajyayo amategeko yari ahari yarazwi nta kintu na kimwe bayifashije yaragezeyo bitanze bene umugwi abakinyi bakoze imyitozo baragerayo haza izindi decision decision mbi zivuye ku makonfuri y'ibihugu ni ibintu bibabaje cyane abasportife bose vuga twababaye cyane ku mbuga ngurukanabumenyi bamwe bamenyesha ko izo ngingo zizogira ingaruka mbi cyane kuri basketball y'u Burundi batabakinyi tuzobakira nk'intwari kuko nta cyaha bakoze kandi ivyo berekanye byari vyiza ku mbuga kandi harabashigikiye ivyo bihano n'abandi babitera ivyatsi bamwe bamenyesha ko kwamamaza igihugu mufitanye ibibazo atateka biha abarundi mu bakinyi hari agahinda ntangere ku rubuga rwa instagram muktar gay umunyasenegal yari muri uwo mugwi wa dinamo yamenyesheje ko afise umubabaro ntangere kubona urugendo rwabo ruhagaze kandi bari barutanguye neza ati ni ubwa mbere mu buzima ngize umubabaro nk'uwo mfise muri kino gihe arveni nziza kizineza wa dinamo ati twakubiswe n'inkuba tumaze kumva ko bitagikunze ko tubandanya amahiganwa si ikintu cyoroshe urumva inkuru nk'iyo waramaze iminsi witegura hageze aho ukora ikibazo ukaza ubona ntibishobotse gutanga werekana ubumenyi ufise birababaje cyane yego turafashanya nyine kubyakira mugabo ntibyoroshe ntibyoroshe cyane muri ivyo bihe bigoye abakinyi barimwo olivier ndayiraga igicegera c'umumenyereza wa dinamo yamenyesheje ijwi rya amerika ko atakindi bariko barakora atari uguhoza abakinyi bababaye cane ubutumwa tubaha ni ubwo kwihangana hama bakizera kubera ibihano nk'ubwo twabivuganye nabo muri bare bagiye kubiraba ko babatezurira mugabo rero ni ukwihangana na twebwe nyene muri ivyo bihano turimwo twihangana hama umuntu akazoraba ibizoza imbere kuko ingingo yafashwe yafashwe nta kundi kwihangana twiyumvira ko n'umuperezida wacu ibintu ariko aragira ngira sinzi sinzi ko abyiyumvira ngira nawe nyine nimba ariko yiyumvira ko basiketi yacu igiye guhagarara kubera we nta kundi uwo menyereza amenyesha ko bazotahuka i burundi ku munsi wa kane baje kurindirayo niba ibihano vy'imyaka itanu ata gikorwa ca basketball kibaye mu burundi nihadawe ibihumbi majana atanu vy'amadolari y'amerika bizokurikizwa canke bazoba barigwa desire imana kigali ijwi rya amerika mu rwanda sentare yungururizwamwo imanza y'i kigali yaraburanishije urubanza rw'umumenyeshamakuru Dieudonne Niyonsenga azwi cyane ku izina rya Cuma Hassan atahari ni inkuru ya Eric bagira ubusa umunyamakuru Dieudonne Niyonsenga uzwi nka Cuma Hassan mu bihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe nibwo inkiko z'u Rwanda zari zamukatiye gufungwa imyaka irindwi muri gereza no gutanga ihazabu ya miliyoni eshanu z'amafaranga ni nyuma yo kumuhamya ibyaha birimo icyo kwiyitirira urwego rw'umwuga w'umunyamakuru we n'abamwunganira mu mategeko ntibanyuzwe n'ibyemezo by'inkiko bavuga ko habonetse ingingo nshya zabateye kuregera urukiko rw'ubujurire basubirishamo urubanza ubwo umucamanza yahamagazaga umunyamakuru cyuma hasani ngo aburane urubanza rwe byagaragaye ko atari yitabira iburanisha abanyamategeko bamwunganira agatera agashabana na jean bosco ntirenganya sefu babwiye urukiko ko batamenye impamvu nyamukuru zateye uyu munyamakuru kutitabira iburanisha bavuze ko ku wa kane w'icyumweru gishize bamusuye kuri gereza bategura urubanza ariko batazi uko byamugendekeye mu nyungu z'ubutabera umunyamategeko gashabana yasabye urukiko undi munsi wo kuzajya kuri gereza bakamenya impamvu uwo bunganira atitabiriye urubanza kandi ariwe watanze ikirego yabwiye urukiko ko ingero nk'izi atari ubwa mbere zibayeho mu rwego rw'ubutabera yatanze urugero kuri bwana hisena bure wigeze kuyobora igihugu cya cadi wangaga kwitabira urubanza urukiko rukajya rutegeka ko yitaba ku ngufu ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko butari ubwa mbere umuyobozi wa ishema tv asubikisha urubanza yaregeye bwavuze ko buri kumwe n'abamwunganira mu mategeko basuye cyuma hasani aho afungiye basanga nta bibazo by'ibikorwa by'iyicarubozo afite na cyane ko bwemeza ko afunganywe na bagenzi be babiri mu cyumba kimwe bwibukije ko ibaruwa ihamagaza cyuma hasani kwitabira iburanisha yanditseho amagambo agira ati mubanze mu ndenganure mubanze muhagarike ibikorwa by'iyicarubozo ndengakamere nkorerwa haba ku mubiri no ku mutima ubushinjacyaha bwavuze ko bigaragara ko cyuma hasani adashaka ko urubanza rwe ruva mu nzira bwasobanuye ko iyo urega atitabye nta mpamvu yarahamagajwe byubahirije amategeko urubanza ruburanishwa adahari buhita busaba ko urukiko rwaburanisha cyuma hasani adahari urukiko rwafashe iminota mike yo kujya kwiherera rubifataho icyemezo rwanzuye ko urega yakunze gusubikisha urubanza nyamara ariwe wasabye ko rwasubirishwamo mu ngingo nshya zarwo rwavuze ko abamwunganira batagaragaza icyo byaba byishe igihe cyuma hasani yaburanishwa adahari ubushinjacyaha bwahawe umwanya bunenga ingingo uruhande rurega ruvuga ko ari nshya zaruteye kuregera isubirishamo ryarwo bwavuze ko nta ngingo nshya bubona zabonetse muri uru rubanza ubushinjacyaha bwavuze ko ibyiswe ingingo nshya byabonetse urubanza rutaracibwa busaba ko mu kubisuzuma urukiko rwazashingira ku biteganywa n'amategeko ku bireba uruhande rwa cyuma hasa n'abamwunganira ntibamusimbura mu rubanza rwe nk'uko urukiko rwabyanzuye yagombye kuba ari mu rubanza rwe akisobanurira izo ngingo nshya zamuteye gutanga ikirego ku ruhande rw'abunganira umunyamakuru cyuma hasani hazamutse igisa n'urujijo rukomeye rwo kumenya cyangwa kwemeza niba koko urega hariwe wifatiye umwanzuro wo kwanga kuza kuburana urubanza rwe yasabye ko rwasubirishwamo mu ngingo nshya umunyamategeko gatera gashabana yabwiye ijwi rya amerika ko ibyakozwe n'umucamanza byemewe n'amategeko gatera gashabana yavuze ko bagiye guhita basura urega bakamenya impamvu zamuteye kutitabira iburanisha yavuze ko amategeko ateganya ko igihe basanga urega afite impamvu zifatika zamuteye kutaza kuburana baba bagifite amahirwe yo gusaba ko urukiko rwakongera gupfunda urubanza rukaruburanisha igihe rutararufataho icyemezo mu nyungu z'ubutabera gashabana yemeza ko umucamanza yagombye kubanza kumenya icyateye uwo bunganira kutitabira iburanisha urujijo ku cyateye umunyamakuru cyuma hasani kutaboneka mu rukiko rwazamutse no ku bavandimwe be bari baje kumva uko aburana barimo sumubyara primiyani rukebesha bavuga ko nyina wa cyuma hasani aherutse kumusura kuri gereza abacungagereza bakamumwima bavuga ko muhungu we yanze gusohoka mu cyumba afungiyemo abo mu muryango we bakunze kumvikana mu majwi yo hasi yuje amarangamutima yemeza ko ashobora kuba yarakoreye ibikorwa by'iyicarubozo gereza igahitamo kwanga kumuzana mu rukiko mu minsi yashize cyuma hasani yaje kuburana mu rukiko rw'ubujurire afite ibikomere mu gahanga avuga ko bikomoka ku bikorwa by'iyicarubozo akorerwa muri gereza nkuru ya nyarugenge mageragere afungiwemo imiryango iharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu irimo Human Rights Watch ufite icyicaro muri Amerika ndetse n'ishyirahamwe mpuzamahanga rirengera abanyamakuru CPJ naryo rifite icyicaro muri icyo gihugu yasabye ubutegetsi bw'u Rwanda guhagarika kwibasira abanyamakuru iyo miryango yanagarutse ku bikorwa by'iyicarubozo ivuga ko umunyamakuru Cyuma Hasani akorerwa hafungiwe igasaba ko byahagarara mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe Cyuma Hasani yahamijwe ibyaha byo kwiyitira urwego rw'umwuga w'ubunyamakuru gukora no gukoresha impapuro mpimbano no gutambamira imirimo y'inzego za leta uyu wahoze ayobora Ishema TV yo ku muyoboro wa YouTube ahakana ibyaha akavuga ko bishingiye ku nyungu za politiki ari mu banyamakuru bakunze kumvikana mu biganiro binenga zimwe muri gahunda za leta urubanza rwe ruzasomwa ku itariki ya makumyabiri n'umunani z'uku kwezi saa tanu hagati aho umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa rubavu mu burengerazuba bw'u rwanda nawe yasubitse isomwa ry'urubanza rw'abagabo cumi n'umunani baregwa ibyaha by'iyicarubozo mu magereza yo mu rwanda barimo abahoze ari abayobozi ba gereza ya nyakiriba ku gisenyi umucamanza yavuze ko dosiye yabaye ndende kubera umubare w'abayiregwamo abaregwa barimo kayumba inosa ufatwa nka kizigenza w'itsinda ryose baregwa impfu z'abantu barindwi bazize ibikorwa by'iyicarubozo n'abandi bakuye ubumuga muri gereza icyemezo kikazafatwa ku itariki ya makumyabiri n'icyenda z'uku kwezi ehe bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali voice of america ijwi ry'amerika
rihuza abantu leta ya tanzania yaratanguye guhiga impunzi n'abimukira boba barabonye ubwenegihugu n'akazi muri leta mu buryo buciye ku biri n'amategeko ivyo biriko biba mu gihe impunzi z'abarundi zidoga ko zifatwa bunyamaswa n'abagizi ba nabi umumenyeshamakuru james jovin araduha ibindi bisobanuro iyo ngingo yemejwe na komiseri mukuru ushinzwe abinjira n'abasohoka muri tanzania dr anna makakala mu kiganiro n'abanyamakuru ku mugwa mukuru w'ubutunzi dar es salaam yashimangiye ko urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka ruriko rurakorera mu vyavuye mu nama hagati y'umukuru w'igisirikare generali jacob john mukunda n'abakomanda b'inzego zitandukanye yabereye ku mugwa mukuru w'ubutunzi dar es salaam mu kwezi kwa mbere uyu mwaka turimwo wale ambao tunasema walizaliwa hapa nchini, utaratibu na tuna sheria ambayo inaongoza nchi hii, sheria ya uraia.
hari bajya tuvuga ko bavukiye ngaha mu gihugu gusa dufise amategeko ngenderwako agenga impunzi n'agenga igihugu bavukiye mu nkambi ciburi mu baturanyi ukamenya kuvuga neza igiswahili sico kimenyetso ko uri umutanzaniya twumvise ko hari n'abaronkejwe akazi muri leta mu mpisho kubw'iyo mpamvu iyo turonse amakuru atubwira ko naka atari umunyagihugu ni ngombwa nk'abajejwe urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka mu gihugu kubikorera ko twisunze amategeko pata taarifa na kubainika kwamba fulani kuna utata wa uraia sisi kama idara ya uhamiaji tunachukua hatua mara moja pale tunapopata taarifa.
jenerali mukunda muri iyo nama yabaye mu kwezi kwa mbere umwaka yavuze ko hari bamwe mu mpunzi bashakisha ubwenegihugu mu gihugu ca tanzania biciye mu nzira zitemewe n'amategeko kandi ko hari n'abandi bamaze kuronswa n'akazi muri leta biciye mu mpisho Ni maoni yetu kwamba kuendelea kuwepo kwa muda mrefu kwa waomba hifadhi na wakimbizi hao nchini ni tishio la kiusalama mu byiyumviro byacu dusanga impunzi n'abagishakisha ubuhungiro badakwiriye kuba mu gihugu cya tanzania iminsi myinshi mu gihe bizana ingaruka mbi mu bijyanye n'umutekano w'igihugu amakuru dufise yerekana ko bamwe mu mpunzi abagishakisha ubuhungiro cibure imiryango yabo baronkejwe akazi muri leta ya tanzania biciriye mu nzira zitemewe n'amategeko dukeneye kubona leta ikora amatora kuhoza gusobanura impunzi no kuzitahukana mu bihugu wana byabo sifa za kupewa hadhi ya ukimbizi, kwani taarifa zilizopo ni kwamba baadhi ya waomba hifadhi hao au wakimbizi wameajiriwa serikalini zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya nduta zemeza ko benshi mu mpunzi basohoka inkambi kuja mu bindi bisagara no mu baturanyi gushakisha ubuzi bagiye baraherera mu gasho abandi bakicwa no kuburirwa irengero bagiye baca babata mu gasho kazogenda kurondeza mu gasho kagenda nki- nk'igifura nyamusibye bakakubwira ati uwo muntu ntawe twigeze tubona ukazohava wicara ngaho ugatura nyine ukavuga ati nta kundi ni ukuri mudufashe abantu basohoka ikambi barabica bakababohera ku biti kubera ubuzima hariho n'abaza mu nkambi ukabona imodoka iraje iratoye umuntu uwo muntu ntusubire kumenya irengero ryiwe wajya kubaza ku gituwo bakakubwira ngo ngo genda ubaze ku gituwo cya kabiri ukabaza ukabura ntusubire kumva n'irengero ryiwe abo n'ababa bapfuye umuntu akababona abagenda nyine ntumenye n'iyo baguye ni benshi ni benshi rero birasabwa yuko mudukurikiranira iyo hejuru kugira ngo badufashe abandi bakababohera ku biti ugize uragenda ubaza ngo ni umuntu kumva umuntu yaramaze kurangira abantu bapfa ni benshi ngaha abavyeyi twarahamburiwe nta n'umuntu yokironka n'ukuntu yovuga twebwe ngaha turi mu marira nukuri mwe mushika imbere mudushikira imbere bashahumwe mudutabare mudutabare induta twebwe ngaha inkambi y'induta abagabo ni benshi bamaze guherera inyuma y'ikambi bagiye kurondera indya kugira ngo bafashe umuryango nyuma y'iyo nama y'abasirikare iheruka kuba mu kwezi kwa mbere leta ya tanzania yaciye ifata ingingo yo kuzokugara ikambi ya nduta hatarenze mu kwezi kwa cumi uyu mwaka turimwo ivuga ko impunzi zagiye zirahungabanya umutekano w'abanyagihugu mu gihugu ca tanzania kuva mu gihugu ca tanzania james jovini ku bw'ijwi ry'amerika radiyo ijwi rya amerika i washington dc ni umwanya w'ikiganiro amerikana kivuga ku byaranze amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mwateguriwe kandi mushikirizwa na thomas kamirindi
mwaramutse neza mu ijambo ryitwa state of the union address mu cyongereza yagejeje ku gihugu bwa nyuma muri iyi manda ye perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden yakiriye umunyamuryango wa mirongo itatu na kabiri wa otan umuryango wa gisirikare wo kurengerana hagati y'ibihugu bya amerika y'amajyaruguru n'uburayi otan yagiye yaguka gute ikaze mu kiganiro amerikana OTAN cyangwa se Organisation du Traité de l'Atlantique Nord mu gifaransa NATO North Atlantic Treaty Organization mu cyongereza yavukiye mu murwa mukuru wa leta zunze ubumwe za amerika washington dc ku itariki ya kane y'ukwezi kwa kane igihumbi magana cyenda na mirongo ine n'icyenda uwo munsi ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu cumi na bibiri bari bakoraniye mu nyubakwa ya minisiteri y'ububanyi n'amahanga nibwo bashyize umukono ku masezerano shingiro y'umuryango bibiri ni ibyo ku mugabane wa amerika ya ruguru ari byo kanada na leta zunze ubumwe za amerika icumi ni ibyo ku mugabane w'uburayi ari byo ububirigi denmark ubufaransa islande ubutaliyani luxembourg norvege ubuholandi portugal n'ubwongereza ejo bundi ku itariki ya karindwi y'ukwezi kwa gatatu ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane suwede yabaye ku mugaragaro umunyamuryango wa mirongo itatu na kabiri ibendera ryayo ryazamutse bwa mbere ku cyicaro gikuru cya otan i buruseli mu bubirigi ku mugoroba w'uwo munsi hano i washington perezida joe biden n'inteko ishinga amategeko ya leta zunze ubumwe za amerika congress bayihaye karibu mu ruhame bakomera amashyi menshi minisitiri w'intebe wayo ulf christerson bari bakiriye welcomed Finland to the alliance last year. mu mwaka ushize twakiriye finlande mu muryango none uyu munsi mu gitondo suwede nayo yinjiyemo minisitiri w'intebe wayo ari hano muri iri joro ikaze ikaze ikaze bwana minisitiri w'intebe murakaza neza muri otamu umuryango wa gisirikare wa mbere ukomeye mu buryo bwari butarabaho ku isi Mr. Prime Minister, welcome to NATO, the strongest military alliance the world has ever seen.
politiki yo kwagura otan ikubiye mu ngingo ya cumi y'amasezerano shingiro yayo ivuga ko imiryango ikinguye ku gihugu cyo mu burayi icyo ari cyo cyose cyujuje amahame akubiye muri aya masezerano kandi gishobora gutanga umusanzu wacyo ku mutekano wo mu gice cya atlantika ya ruguru kugira ngo cyinjiremo buri munyamuryango wese agomba kubanza kubyemera kuva ishinzwe mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine n'icyenda otan yagutse kugeza ubu mu byiciro icumi ku nshuro ya mbere yinjije ubugereki na turukiya mu gihumbi magana cyenda na mirongo itanu na kabiri hakurikiyeho ubudage bw'uburengerazuba mu gihumbi magana cyenda na mirongo itanu na gatanu bwaje kwiyongeraho na repubulika y'ubudage bw'uburasirazuba kandi bugumamo bumaze kongera kuba igihugu kimwe mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda esipanye mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani na kabiri repubulika ya ceke hongiriya na polonye mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda n'icyenda bulgariya estoniya letoniya lituwaniya rumaniya slovakiya na sloveniya mu bihumbi bibiri na kane albaniya na korowasiya mu bihumbi bibiri n'icyenda montenegro mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi masedoniya ya ruguru mu bihumbi bibiri na makumyabiri finland mu mwaka ushize na suwede rero ejo bundi ku itariki ya karindwi y'ukwa gatatu ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane muri iki gihe kandi ibindi bihugu bitatu bosniya erizegovina georgia na ukraine byasabye otan kubyakira ijwi ry'amerika intego ya mbere ya otan yari yo gukumira urss repubulika zunze ubumwe z'abasoviyete y'icyo gihe kugira ngo idakomeza gukwirakwiza politiki yayo ya gikomunisite ku isi none bimwe mu bihugu byo mu burayi bw'iburasirazuba urss yagenzuraga na bimwe mu byayihozemo esitoniya letoniya na lituaniya byisangiye otan mu gihe n'ibindi nka georgia na ukraine nabyo byari biyirimo bitegereje kwinjiramo nanone kandi n'ibindi bihugu byari bifite politiki yo kutagera aho bibogamira finland na suwede birayiretse byishyira munsi y'umutaka wa otan indi ntego ya otan ari nayo ikomeye ikubiye mu ngingo ya gatanu y'amasezerano shingiro ivuga ko iyo umunyamuryango umwe atewe bose baba batewe ko bagomba rero kumurwanirira mu ijambo yavuze mu muhango wo gushinga otan mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine n'icyenda wari perezida wa leta zunze ubumwe za amerika icyo gihe harry truman yasobanuye ko bitanyuranyije n'amahame ya onu
muri aya masezerano ya otani twiyemeje gukorana n'amahanga twubahiriza amasezerano shingiro y'umuryango w'abibumbye twiyemeje kwirengera twese hamwe cyangwa buri wese ku giti cye igihe hari uduteye n'intwaro nk'uko ingingo ya mirongo itanu na rimwe yayo abyemera mu mateka y'isi nta muryango w'ubutabarane bwa gisirikare munini nka otan wigeze ubaho nshuti zacu ikiganiro amerikana cy'uyu munsi ntagihumurije mbashimiye ko mwagiteze amatwi mugire umunsi mwiza mwari kumwe na tomasi kamirindi murakarama inshuti mwarimu duteze amatwi aha niho ibiganiro byacu birangiriye turabashimiye cyane ko mwahisemo gukurikira radiyo ijwi rya amerika turashimiye kandi na bagenzi bacu bose bagize uruhara muri ibi biganiro nadia taha niwe yadufashije kubashikiriza ibi biganiro kuri mikoro mwari kumwe nanjye fide niyo ngabo mugira amahoro n'umunsi mwiza mwese